za radio yanyu.
Irin Radio Izmir Amerika. ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi mu biganiro vyacu vyo muri aka kanya muri kumwe na fidel niyongabo abagize inama nshingamateka y'u rwanda basaba leta gusubiramwo ibiciro vy'ikori ryakwa umunyagihugu ku butaka bwiwe leta yemera ko habayemwo amakosa ikaba igiye kuironderera umuti nibyo hagiye habamo amakosa cyane cyane ayagiye agaragara mu byemezo byagiye bifatwa na njyanama bagahindura imikoreshereze y'ubutaka uwo ni jean d'arc muja wa mariya umushikiranganji afise ibidukikije mu mabanga yiwe mu rwanda umurwi wa oni ukora amatohoza ku burundi wongewe mu kanya karangiye ikindi kiringo c'umwaka umwe umugambi utavuga rumwe na leta muri tanzania cadema wiyamirije akamo kuko woba urahagaritse igikorwa cawo co kwiyamamaza perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yasabye abanyamerika kudatinya indwara ya covid cumi n'icyenda yasubiye iwe ejo ku mugoroba avuye mu bitaro yari amazemwo amasaha mirongo irindwi n'abiri abaganga bamuvura virusi ya korona ido ni ido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri tanzania umugambwe utavuga rumwe na leta cadema wiyamirije akamo kuko woba urahagaritse igikorwa cawo co kwiyamamaza ibiherutse gutangazwa na komisiyo y'igihugu ijejwe amatora ko izo birahagaritse mu kiringo c'imisi indwi igikorwa co kwiyamamaza c'umukandida w'umugambwe utavuga rumwe na leta cadema tundu lisu vyiyamirijwe n'uwo mugambwe umukandida w'uwo mugambwe tundu lisu azohiganwa na perezida john magufuri mu matora rusange yimirije kuba komisiyo y'igihugu ijejwe amatora yagirije lisu ko yarenze ku mategeko atari make agenga amatora harimwo kugirisha amakoraniro adategekanijwe abanywanyi b'umugambi utavuga rumwe na leta bavuga ko bariko barubahiriza ivyasabwe n'aho bibarenganya biciye ku biri n'amategeko kandi atawubisabira ko tundu lisu avuga ko ingingo yafashwe igenewe kumunumya mu kiringo c'indwi mu gihe perezida magufuri azoba aruhutse mu gikorwa ciwe c'ukwiyamamaza lisu amenyesha ko azi imigambi yabo ngo ntibashaka ko yiyamamaza mu gihe magufuri aruhutse avuga ko bafise impungenge ku bibazo ashobora gushira habona badafitiye inyishu zihagije atangaza ko ari uburyo bwo kumutera ubwoba atazokwihanganira kubw'ikirangamisi giherutse gushikirizwa na komisiyo y'igihugu ijejwe amatora magufuri azoronka akaruhuko k'iminsi umunani mu gihe lisu azoba yategetswe guhagarika igikorwa ciwe cyo kwiyamamaza perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yasabye abanyamerika kudatinya indwara ya covid cumi n'icyenda yasubiye iwe ejo ku mugoroba avuye mu bitaro yari amazemwo amasaha mirongo irindwi n'abiri abaganga bamuvura virusi ya korona thomas kamirindi araduha ibindi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yaraye avuye mu bitaro asubira iwe mu rugo mu ngoro y'umukuru w'igihugu maison blanche nyuma y'amasaha mirongo irindwi n'abiri yari amaze abaganga bamuvura virusi ya korona ageze iwe yashatse kugaragaza ko ubuzima bwe bumeze neza yazamutse amadarajya ajya ku ibaraza ry'igorofa ya kabiri y'ingoro y'umukuru w'igihugu yahagaze kuri iryo baraza yiyambura agapfukamunwa azambura ibikumwe byombi areba aho kajugujugu ya gisirikare yari imuzanye yari igiye guhaguruka isubirayo ayiha isaruti ya gisirikare imaze kugenda nibwo yinjiye mu nzu mbere asohoka muri kajugujugu yari imuzanye imuvanye ku bitaro yahindukiye gatoya areba muri za kamera ariko akomeza kugenda kamera z'abanyamakuru nanone azamura ibikumwe byombi ubwo nibwo ijwi rya amerika ryamubajije uko yumva ameze yumvikanira kuravuga ati meze neza nyuma ku mugoroba yaje kohereza ijwi ku rubuga rya twitter avuga ku kiza cya virusi ya korona agira ati ntikibaganze ntikibatera ubwoba tugiye gusubira ku mirimo twemye ntimureke gipfukirana ubuzima bwanyu ariko rero mwitonde abashinzwe kwamamaza perezida trump uhagarariye ishyaka ry'abarepublikani mu matora yo mu kwa cumi na kumwe bavuze ko yiteguye ikiganiro mpaka cya kabiri ku itariki ya cumi na gatanu uku kwezi kwa cumi n'uwo bahanganye joe biden w'umudemokarata kugeza ubu ibipimo bibanziriza amatora byerekana ko trump ari inyuma ya biden urakoze thomas abategetsi muri senegal bizera ko ihimbazwa ry'umunsi uhezagiye w'idini rya kisilamu wa grand magal utaza gutera ikwiragira ry'ikiza ca korona oriyani itanga ishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru kuri uno munsi wa kabiri abayisilamu ibihumbi n'ibihumbi bahuriye mu gisagara gitagatifu ca tuba muri senegal mu rugendo rutagatifu urwo rugendo ni urwo kwibuka uwatanguje umugwi w'abayisilamu bazwi ku izina rya la fraternite moride naho abategetsi batiteze ko uyu munsi witabwa n'abantu benshi cyane nk'imbere y'ikiza ca korona baracyafise amakenga menshi senegali ni kimwe mu bihugu vya mbere muri afurika y'uburengero vyatangaje hakiri kare ko hibonekejeyo umugera wa korona ico gihugu kandi carashoboye kwirinda cane uwo mugera kuko cafashe ingingo yo kugabanya uruja n'uruza rw'abantu hakiri kare kandi n'abantu barubahirije itegeko ryo kwambara agafukamunwa kuri bose yamara mu rubanza rw'uno munsi abayoboke bamwe bamwe nta gafukamunwa bari bambaye kandi ntibubahirije amategeko yo kutegerana mu mugambi wo kwirinda ico kiza senegale ifise abagwayi ba korona barenga ibihumbi cumi na bitanu abashika kuri majana atatu na cumi na babiri bakaba bamaze kuhasiga ubuzima turagushimiye oriyana komite nobel yatangaje ko abahinga batatu bahawe agashimwe kitiriwe nobel ku byo batoye mu gisata c'ubumenyi citwa fizike mu rurimi rw'igifaransa batoye icitwa umwobo wirabura true noir mu gifaransa canke black hole mu congereza thomas kamirindi araduha ibindi aba bahanga ni umwongereza roger penrose umudage reinhard genzel n'umunyamerikakazi andrea gez roger penrose afite imyaka mirongo inani n'icyenda y'amavuko yigishaga muri kaminuza ya oxford mu bwongereza reinhard genzel afite imyaka mirongo itandatu n'umunani y'amavuko imirimo ye yayikoreye muri kaminuza ya california berkeley muri leta zunze ubumwe za amerika no mu kigo cy'ubushakashatsi cyo mu budage cyitwa max planck institute umutegarugori andrea gez afite imyaka mirongo itanu n'itanu y'amavuko yigisha muri kaminuza ya california i los angeles muri leta zunze ubumwe za amerika abaye umugore wa kane mu mateka ubonye igihembo nobel mu buhanga bw'ubugenge fizike nyuma y'umufaransakazi marie curie mu gihumbi magana cyenda na gatatu umunyamerikakazi wari waravukiye mu budage maria copert mayer mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu n'umunyakanadakazi dona strinkland mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ejo kuwa gatatu haza komite nobel izatangaza abazahabwa igihembo nobel cy'ubutabire shimi mu gifaransa chemistry mu cyongereza naho ejo kuwa mbere hashize komite nobel yahaye igihembo nobel mu by'ubuvuzi abanyamerika babiri harvey alter na charles rice n'umwongereza michael houghton bavumbuye virusi ya hepatite c itera indwara z'umwijima buri gihembo nobel gifite agaciro k'amadolari arenga miliyoni imwe
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no kudukurikira kuri facebook hamwe no ku kibanza cyacu cya interineti aricyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini umugwi wa onu ukora amatohoza ku burundi wongewe mu kanya karangiye ikindi kiringo c'umwaka umwe onu ibona ko hakiri ihonyangwa ry'agateka kazina muntu muri ico gihugu ko hataragera ko ikurayo abahinga bakora amatohoza muri ico gisata ni ingingo yafashwe inyuma y'umutaga n'akanama ka onu kajejwe agateka kazina muntu tiye clave niyo nkuru umumenyesha makuru wacu ari mu rwanda araduha ibindi kuri iyi nkuru inama nkuru ijejwe agateka kazina muntu mu ishami mpuzamakungu oni mu kongereza ikiringo c'umugwi ukora amatoza ku burundi muri ico gisata isigura ko amezi y'imbere y'amatora n'ayakurikiye ubutegetsi bwa perezida mushasha yabayemwo ihonyangwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu uwo mugwi wongewe ikiringo c'umwaka umwe ugizwe n'abahinga batatu urongowe na dudu diane akimenya ko uwo mugwi wongewe ikiringo yabwiye ijwi ry'amerika ivyo bagiye gushimikira ko mu matohoza yabo ati icyo tugiye gushimikira ko nk'uko twabivuze muri raporo yacu iheruka ni ukuguma turikanuye turaba ibyaha biriko biraba bibangamira uburenganzira bwa muntu ubwicanyi ihohoterwa no kunyuruza abantu batabona ibintu kumwe n'ubutegetsi ababikora inguvu bakoresha no kugenzura ko vyoba bihanwa n'amasentare mpuzamakungu kubona oni yongeye ikiringo umugwi wacu kandi haheruka no guhinduka ubutegetsi mu burundi ni cerekana ko ibyo dukora byizewe kandi ataho bihengamiye uwo mugabo aturuka mu gihugu ca senegal twaganiriye ari mu rugendo mu gihugu c'ubufaransa amenyesha ko bagiye gusubira gusaba ko bokwemererwa gushika ku butaka bw'uburundi ni mu gihe kuva uwo mugwi ushingwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abawugize batarahonyuza ikirenge muri ico gihugu bakorako amatohoza ati twabisabye kuva kera ariko ntiturapfa twemerewe kujayo n'ubu tuzobandanya kubisaba kugira turabe ko twokwishikira ku rubuga tuvugane n'inzego za leta cyangwa abandi begwa n'ico kibazo c'iyo nyangwa ry'agateka kazina muntu yamara naho tutazokwemererwa twebwe ntiducika intege turakoresha ubuhinga bwacu tugakora amatohoza kandi ibikorwa vyacu birashimwa raba twongewe n'ikiringo inshuro zine zose kugira twongereze inguvu mu mpera z'ukwezi guheze aho uwo mugwi washira habona raporo yawo igira kane intumwa y'u Burundi ambasaderi Tabure Nova aserukira Burundi i Geneve mu Busuwise yarasubiye kuwiyamiriza yivuye inyuma ati nk'intumwa z'uburundi turemeza ko twabonye raporo y'abahinga ba oni ku burundi iyi raporo yuzuyemo ibinyoma n'ibitutsi ku buryo yari ikwiye kwamirirwa kure ni raporo yerekana ko abahinga ba oni bahinduye intumbero ahubwo bifuza gutembagaza ubutegetsi bwa sndfdd uwo mugwi ntunyegeza ko ushigikiye abatavuga rumwe na leta ukerekana akababaro ufise kubera umugambi seneri watsinzwe mu matora ibyo bigaragarira mu marementanya y'ibibi vyoba vyarakozwe canke ibizokorwa n'umugambi SNDD-FDD unikwiye kubibona maze ibikorwa vy'uyu mugwi bihagarikwe uburundi ntibusamazwa n'ibi ahubwo turabandanya akazi ko gusubiza ibintu mu buryo nk'uko leta nshasha yabitanguye turiteguriye gufashanya n'ibihugu n'amashirahamwe biri muri iyo nzira murakoze ico bikoze intumwa y'igihugu c'ubufaransa yashikirije ko irajwe ishinga n'uko abagirizwa gukora amabi yatohojwe n'uwo mugwi badahanwa ati nyangwa y'agateka kazina muntu n'ayandi mabi biri mu maraporo y'uwo mugwi biteye amakenga ubufaransa buributsa ko bugwanya ukudahana ibyaha dusaba leta kugarukana icuka ciza n'ikiyago ca politike n'abo batavuga rumwe kurekura imfungwa za politike abaharanira agateka kazina muntu n'abamenyeshamakuru bafungiye ubusa hamwe no gusambura umugwi w'inkorabara w'urwaruka rw'imbonerakure kugarukana icizere no kubahiriza uburenganzira bwa muntu ubwo butegetsi bushasha butungwa agatoke uw'uburongoye perezida evariste ndayishimiye asa n'uwishuye uwo mugwi wa oni wongewe ikiringo hamwe n'ibihugu biwushigikiye ko atari bo bakunda abarundi kurusha ubutegetsi buhari hari mu kiganiro aheruka guha abamenyeshamakuru akateka kazina muntu ntibiraba leta niba bashaka kuvuga agace k'akazina muntu nibatubwire bati hariho abavigitime naka na naka na naka na naka ntimwigeze mushaka guca urubanza kugira ngo banezerwe mugo uzosanga bariko bavugira abakoze ikibi baja kuvugira abafunzwe bariko baraburana bakadendekeranya kugira ngo baronke ico bavuga leta rero mugabo mu vyo bayisaba no kugwanya kudahana rero sinumva uwo muntu rero asigaye akunda bene gihugu kurusha na leta yamara dododien atwara uwo mugwi yabwiye nyabona ijwi ry'amerika ko bagiye gushira inguvu mu gukorana n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu ndetse na sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi kugira ngo ivyaha vy'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu bizotebe bihanwe iyi sentare nayo nyene yaratanguje amatohoza nyezina haraheze imyaka ibiri pierre claveniyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika urakoze pierre claveniyo mu rwanda kandi abagize inama nshingamateka basaba leta gusubiramwo ibiciro vy'ikori ryaka umunyagihugu ku butaka bwiwe kuko basanga ribangamiye abanyagihugu mbere no kwiga ku biciro vyo guhererekanya ubutaka biruhije abanyagihugu ivyo co kimwe n'ingingo zo kubungabunga ibidukikije nivyo abadepite babajije umushikiranganji afise ibidukikije mu mabanga yiwe mu rwanda asumta kaboyi adufitiye ibindi kuri nkuru mu ngendo abagize inteko ishinga amategeko bakoreye mu ntara zinyuranye z'u rwanda abaturage bagaragarije aba badepite ko babangamiwe n'ikibazo cy'imisoro basoreshwa ku butaka bwabo iri hejuru ndetse n'ikiguzi cyaka umuturage ushaka guhinduza ubutaka buva kuri umwe bwandikwa ku wundi kuri uyu wa kabiri inteko ishinga amategeko yatumije minisitiri mujawamariya jeanne d'arc ufite ibidukikije mu nshingano ze kugira ngo atange ibisobanuro ku musoro uhanitse wako abaturage ku butaka bwabo ni ikibazo cyagarutsweho n'abadepite banyuranye nk'aho ngaho kubona ubutaka ejo bundi afite agatoki nka hegitari icumi yo kujyamo ku hegitari makumyabiri cyangwa se makumyabiri n'eshanu ku mubare magana atanu ndetse uwaguze akageza mirongo itanu ni miliyoni ukibaza abanya- abanyarwanda iyo baje barakuvuga ati "Ntabwo- ntabwo tuzabishobora aho twagiye dusanga abaturage bagaragaza impungenge z'uko iyo bafunguye site nshya bakemeza ko hagiye kujya imiturire batangira kubabarira imisoro y'ubutaka ba- bakurikije ko ari imiturire ugasanga umuturage afite inzu yubatse ku buso bwa metero kare ijana cyangwa magana abiri ariko ifatanye n'isambu wenda hegitari ubwo rero bazajya kumubarira i- ibirarane by'imisoro bakabarira kuri ubwo buso bwose hashize imyaka itatu bamu- bamubarira ibirarane ugasanga biri busubire ngombwa ko guhisha isambu ye icyo gihe ugasanga ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kira- kirandika ibirarane by'imisoro kuri ba baturage bagifite ibyangombwa by'ubuhinzi batahinduriwe ndetse bata- bategerejwe n'ibikorwa remezo byatuma bashobora gusorera aho batuye nibajije ngo ese muri ubu buryo bushya ibi byemezo bya njyanama bizongera kugenderwaho mu buryo bushya bw'imikoreshereze y'ubutaka abagize inteko ishinga amategeko barasaba leta kandi ko yakwirengera ikiguzi kigendanye n'ihererekanya ry'ubutaka ni kenshi abaturage bakomeje gutakambira leta basaba ko ikibazo cy'umusoro w'ubutaka cyakongera kikigwaho neza batekereza ku bakene badashobora kubona amafaranga asabwa n'uturere usanga amafaranga y'imisoro ari menshi ugereranyije n'ibyo dusaruramo ntabwo amafaranga ayabona umuturage yari afite isambu nka hegitari eshatu yari iri mu buhinzi yari isanzwe iri mu buhinzi umuturage ukaza ukandikaho ku cyangombwa cy'ubutaka ko iyo sambu izasorerwa ibihumbi magana inani nk'icyo twibaza uwo muturage ibihumbi magana inani ntawe azabikura abaturage aho bahagaze ubu we avuga ko leta niyishaka izaza ikayitwara kuko ayo mafaranga ntawe yakura ntabwo tuzi iki dutegerejeho tubyumva kuri radiyo ngo harimo ibihano harimo abantu benshi bagaragara ko badasora ntabwo na- ntabwo nigeze nsora bizagenda gute nabigenza nte Na- twa- twazabikora gute se ko natwe twasanze nta bubasha bamwe tuzabona minisitiri w'ibidukikije yijeje abadepite ndetse n'abaturage baba bafite iki kibazo ko amabwiriza agena imikoreshereze y'ubutaka agiye guhinduka mu minsi ya vuba hagiye habamo amakosa cyane cyane ayagiye eh, agaragara mu byemezo byagiye bifatwa na njyanama bagahindura imikoreshereze y'ubutaka land use ahari nk'imiturire bakahashyira cyangwa se ahari ubuhinzi bakahashyira imiturire Eh, twarabikurikiranye dusanga akenshi ni uko ubutaka bw'ubuhinzi budasora menshi ugereranyije n'ubutaka butuweho Ah, ibi ngibi rero bikaba bizakemurwa n'uko imihindurire y'imikoreshereze y'ubutaka ubu ngubu izajya yemezwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikoreshereze y'ubutaka binyujije mu sisiteme y'ikoranabuhanga nyuma y'uko dushyiraho ibi- ibishushanyo mbonera nta muntu uzongera guhindura imikoreshereze y'ubutaka uko yishakiye kuri centro level batabya- batabya province abadepite kandi banagarutse ku micungire idahwitse y'amashyamba banagaruka ku kibazo cy'ibiti byinshi bitemwa hashakishwa amakara yo gucana kuri iki kibazo minisitiri ushinzwe ubutaka n'ibidukikije jeanne d'arc mujawamariya yemeye ko amashyamba menshi atemwa hashakishwa amakara cyane cyane ayinjira mu mujyi wa kigali nubwo nta mishinga ihari yahita irangiza burundu iki kibazo ku buryo bwihuse minisitiri mujawamariya yavuze ko hari ibyo leta yatangiye gukora birimo gushishikariza abaturage cyane cyane abatuye umujyi wa kigali gukoresha gaze abasigaye badafite ubushobozi bwo kuba bayigura bagakoresha imbabura zirondereza amakara asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asunta tukiri mu rwanda inyuma y'amezi atandatu uburobyi bwarahagaze mu karere ka rusizi ejo kuwa mbere bwongeye kubandanya ni umwizero ku bakora uwo mwuga n'abakora ubucuruzi ubushamikiye ko ariko kandi bavuga ko umwimbu wabonetse ari muke mu buryo budasanzwe umumenyeshamakuru wacu temisitoke mutijima yaganiriye nabo maze adutegurira inkuru ikurikira muri aya mezi atandatu umurobyi yarabayeho nabi cyane abenshi twatangaga mituweli tuvuye ahangaha abenshi twaryaga tuvuye ahangaha ariko twageze ni bamwe muri abo bakorera umwuga w'uburobyi mu kiyaga cya kivu ku ruhande rw'akarere ka rusizi baragaruka kuri iyo mibereho igoranye bari bamazemo igihe kubera ihagarikwa ry'ibikorwa by'uburobyi ryari rimaze amezi hafi atandatu nk'uko byari bisanzwe aha niho twakuraga amafunguro yo kurya mbese byari byarahagaze ariko ko twongeye gusubukura turabona ubuzima bwongeye kugaruka ubu rwose abana bagaruye murare rwose ni sawa kandi natwe twese abarobyi rwose natwe ubuzima bwari bwarahagaze ubu twese twese dufite ibyishimo ko umurimo wacu wongeye gusubukurwa ihagarikwa ry'uburobyi mu kiyaga cya kivu risanzwe rikorwa mu buryo ngarukamwaka rikamara amezi abiri nyamara bitewe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyatumye myinshi mu mirimo ihagarikwa igihe kirekire ubwo akarere ka rusizi kari mu kato iki kiruhuko rusange cy'amezi abiri cyasanze abarobyi bo muri ako karere bamaze hafi andi mezi ane bahagaze nubwo bishimira ko nyuma y'ayo mezi bongeye kugaruka mu mirimo baravuga ko umusaruro wabaye muke cyane bagereranyije n'igihe bari bamaze badakora akazi kongeye gusubukurwa ariko umusaruro ntawo ntawe ahubwo twibajije amezi ane ikivu gifunze twaraye mu kivu ariko nta kintu na gitoya twabonye aya makipe yose yaraye mu kivu nta muntu wageze yicibase y'injanga uko twabibonye twabonye umusaruro utabaye nk'uko twari tuwiteze ntabwo tuzi rero ikibazo wenda se ntituriheba hari ubwo tuzawubona uzaza nk'uko twabishakaga iri rumba ry'umusaruro w'uburobyi ryatumye benshi mu bacuruzi b'isambaza bari biteze kongera kubona imirimo bataha imbokoboko ku bazibonye nabo igiciro kirahanitse ubu se ntitugiye gutahira aho ngaho turatashye nta njanga n'ubundi urabona n'ubundi uko byari biri kera na niko bikiri twafungaga amezi abiri twamara gufunga amezi abiri noneho tukagura ibase y'ibihumbi birindwi cyangwa icumi cumi na bitanu zapanze none ubu murayigura none ubu ni mirongo itatu makumyabiri na bitanu urabona abantu ni benshi kurenza n'isambaza zihari benshi ahubwo baratahira ubu ababyeyi bose bicara ntawe ufite isambaza kiro kiragura bitatu nazo ntituri kuzibona tuzi ko tuzigura ku cyabiri amenshi kakaba icyatanu ahubwo se twavuga ko aya mezi atandatu ariko twungutsemo nyine ko byose ari kimwe n'uko n'ubundi twaguraga mbere batari banafunga intandaro y'uko kugabanuka gukabije k'umusaruro w'uburobyi bamwe barayishakira ku bwiyongere bw'ibikorwa bya ba rushimusi bakoresha imitego itemewe ku rundi ruhande abandi bagakeka ko isambaza zaba zarimukiye mu gice cy'ikiyaga giherereye ku ruhande rwa repubulika ya demokarasi ya kongo aho uburobyi bwakomeje mu gihe mu rwanda bwari bwarahagaze icyakora bwana sebuhoro vedaste umuyobozi wungirije w'ihuriro ry'amakoperative akorera uburobyi mu karere ka rusizi we agaragaza ko ibyo byaba byaratewe n'igihe cy'izuba cyabaye kirekire mu buryo butari bwitezwe uyu munsi umusaruro wabaye muke dukurikije n'amezi twari tumaze ariko twareba icyabiteye tugasanga n'uko izuba ryabaye ryinshi igihe kirekire kuvamo hafi mu kwezi kwa kane cyari igihe cy'izuba abarobyi ubundi tuba dukeneye imvura iyo imvura yaguye nyinshi n'isambaza zegera umusozi zigatangira gutera amagi ubwo imvura itangiye kugwa mu byumweru nka bingahe biri imbere cyangwa mu kwezi kumwe kuri imbere dushobora kuzazibona iri huriro ry'abarobyi bo mu karere ka rusizi rigaragaza ko umusaruro waturutse mu mirenge yako ikorerwamo uburobyi kuri uyu munsi wa mbere w'isubukurwa ryabwo utageze no kuri kimwe cya gatatu cy'uwari wabonetse igihe nk'iki mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda ubuyobozi bwaryo buvuga ko icyo gihe hari habonetse toni eshatu n'imisago nyamara ubu hakaba habonetse ibiro bisaga gato magana inani temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda urakoze temistokre tukivuga ku makuru yerekeye u rwanda aborozi bagabura derece mu karere ka rubavu baridogera akarenganyo bagirirwa na sosiyete icuruza derece mu byo binubira harimwo serivisi mbi n'iduzwa ry'ibiciro bitagishijwe inama claude ganza munyamagana yaduteguriye inkuru y'idonido kinyicaje ahangaha ni akababaro dufite twese nk'aborozi ikibazo si direshi gusa na serivisi mbi tubona muri iyo direshi ngewe nishyuye direshi mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka washize wa bibiri na cumi n'icyenda tugeze mu kwa cyenda ntarabona izo direshi twishyuye murumva bamwe borozi bo mu karere ka rubavu bagaruka ku kababaro baterwa no kubura ibyo bagaburira inka zabo nyamara baramaze kwishyura direshi kuri sosiyete yitwa sosergi yicuruza direshi ni nk'ibisigazwa cyangwa ibikatsi biboneka mu rwengero rw'inzoga bikifashishwa mu kugaburira amatungo cyane cyane amaremare ubundi kera twarishyuraga bakaba baguha nibura icyumweru cyangwa se ibyumweru bibiri watanze amafaranga ukaba iya mbere zirimo kuyirya ukongera ugasubirayo bakaguha ya yindi none urishyura n'amezi atatu n'amezi ane akarangira nu- yewe n'amezi atandatu turasaba kurenganurwa na- n'ubuyobozi bu- bwose budufashe ikibazo gihari icya mbere itanga serivisi mbi iya kabiri bongera igiciro uko bashaka igiciro cya dreshe nta nama batugisha badutegeka noneho kugura dreshe bakadutegeka n'u- n'uburyo ba- bagomba kuyidutwarira ushobora gutwara imodoka yawe hariya cyangwa uyikodeshe bayakira tekereza kujya kugura igicuruzwa ahantu aho uguriye nyir'ubwite itahaguteka n'imodoka igomba gutwara icyo gicuruzwa kandi gushyiraho n'igiciro nta gaciro baduha serivisi yabo yabo iraturambiye aba borozi bavuga ko soserwa ibaha serivisi mbi ndetse n'itonesha kuri bamwe rishobora no guha ruswa nakubwiye ni serivisi mbi kubera ko hariho n'ushobora kwishyura akararayibonye ibyo birahari birazwi ariko hariho n'abandi bashobora kumara umwaka atarabona adereshi yishyuye ushobora kujyayo uyu munsi bakaguha aderesi wenda bitewe ni- n'ukuntu uziranye nabo sinzi ukuntu bigenda bakayiguha bakaguha n'inshuro zingahe undi we agaherayo hari abandi bishyura adereshe nyuma y'umunsi umwe bakayibona cyangwa se akishyura uwo munsi akayibona mu ibaruwa ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'aba borozi bwandikiye akarere ka rubavu basaba kurenganurwa bagaragaza ko sosiyete icuruza adereshi zamura ibiciro byayo igihe babishakiye ntacyo bashingiyeho nta n'ubwumvikane bubayeho hagati y'iyi sosiyete n'aborozi bavuga ko nk'ikamyo imwe y'ifuso yuzuye dreshe bari basanzwe bayigura ibihumbi mirongo ine na bitandatu by'amafaranga y'u rwanda ariko ubu igiciro cyayo cyashyizwe ku bihumbi mirongo itandatu dayihatsu yari isanzwe igurwa ibihumbi makumyabiri na bitatu yashyizwe ku bihumbi mirongo itatu mu gihe akamodoka gato ka hilix kagurwa igihumbi cumi na kimwe kashyizwe ku bihumbi cumi na bitanu muri iyi baruwa twaboneye kopi banavuga ko iyo umworozi amaze kwishyura direshe adahita ayihabwa ahubwo ikagurishwa abacuruzi nabo bagahindukira bakayigurisha aborozi babahenze ibintu bafata nko guhabwa serivisi mbi banavuga ko sosiyete icuruza direshe ihatira aborozi gukoresha imodoka zayo mu kuyitwara akaba ari nabo bagena igiciro bitumvikanweho mu gihe umworozi yashoboraga kubona indi modoka imutwarira direshe ku giciro gito hari kandi no kuba aborozi bishyura igiciro cya fuso igomba kuba yuzuye direshe ariko bagahabwa igice n'ibindi bwana aimable kadogo ni perezida w'ishyirahamwe ry'ababorozi bariya abantu bo kuri sosergi twaraganiriye inshuro nyinshi zitandukanye dukorana inyandiko nanjye ubwanjye ndabandikira ndetse nandikiye n'ubuyobozi bw'akarere mugaragariza ko tubangamiwe na sosergi ariko ntabwo batwumva bakubwira ko bakeneye guteza koperative yabo imbere ntibakeneye kutwitaho twebwe ko ntacyo tubaraje inshinga hari n'umworozi witwa ntawubari francois naguha urugero nshaka kwereka seri- urugero rwa serivisi mbi bamubwiye ko azaho bakamuha adereshi akizana imodoka arayizana yirirwa ku cyuma ntibayimuha ayishyura umubyizi yayirirwanye kandi arara atabonye dereshi arahomba nandika mbasaba kugira ngo umworozi arenganurwe ariko na n'uyu munsi ntibamushubije amafaranga ye ibyo bintu duhora tubibabwira bigize nk'aho nta handi baregwa ariko banza ahari bizashika hakaboneka kuko imikorere yabo iratuzambije ubuyobozi bwa sosiyete icuruza direshe buvuga ko bwazamuye ibiciro kuko basanze abayikenera ari benshi cyane kuruta ingano ya direshe iboneka bwana ndekezi gaspar uyobora sosergi asobanura ko nta n'impamvu yo kubanza kuganiriza aborozi ku izamurwa ry'ibiciro turi amakoperative abiri atandukanye hari koperative y'aborozi bafite ukuntu bajera ibintu byabo naho turi sosiyete de serivisi do giseni ifite uko yubakitse n'uko iyoborwa ntabwo twajya ku- ku- ku- kuhera agaciro kuyobora sosiyete ntabwo azi gufata ingamba zizamura sosiyete ngo tujye kwifashisha undi muntu ntaho duhuriye mu miyoborere ya sosiyete uyu muyobozi anahakana iby'ikimenyane mu itangwa rya direshe avuga ko mu rwego rwo gukemura iki kibazo basabye aborozi gukora urutonde rwabo rugaragaza umubare w'inka buri mworozi afite bigashingirwaho hagenwa ingano ya direshe azagabura mu kwezi akaba ari nayo ahabwa avuga ko uru rutonde ruzatangira kugenderwaho mu minsi ya vuba kandi ko bizanakemura ikibazo cy'abayiguraga bashaka kuyicuruza bigatuma abashaka kuyigabura bayibura cyangwa bakayibona bitinze ijwi rya amerika yashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere buteganya ku busabe bw'ababorozi basaba kurenganurwa ariko ntabwo byadukundiye ari umuyobozi w'akarere ka rubavu n'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu nta n'umwe wabashije kwitaba telefone cyangwa ngo asubize ubutumwa bugufi twabandikiye igihe bagira icyo batangaza tukazabibagezaho mu nkuru y'ubutaha hariho koperative y'aborozi mu karere ka rubavu twifuzaga yuko twebwe ahubwo iyo dereshi yakwegurirwa iyo koperative akaba ari yigenga ikagenda yigabanya abanyamuryango bayo twebwe twifuza ko twakorana direkite aborozi tugakorana n'uruganda rwa burarirwa ariko iyo interimediyeri iri hagati y'abantu bashaka kutunyunyusa imitsi ntacyo bashoye ikavaho claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisi yisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fasirwe beyehu yadufashije kwegeranya ibi biganiro uwabihagarariye ni edi gwema amakuru twese twateguye turi mu ngo zacu kuri mikoro ari kumwe na fide niyo ngabo turabashimiye mwese mugire umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika